turashimiye ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda naho tukaba ku fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na diana ninahazwe ndi muri studio ya gatanu mu rwanda imiryango y'abagandaguwe mu nyamaswa n'uwitwa deni kazungu batakambira inzego zibishinzwe gutegeka uwo kazungu kwerekana aho yashinguye imibiri y'ababo indishyi wakwaka kazungu ntiwanazibona kuko nta ndishyi wabona zo kugura umuntu ziguze umuntu kazungu yanyiciye umwana aranabyemera ko yamwishe
uyu ni muka karamba kazungu yiciye umuhungu inyuma y'uko leta y'u Burundi ifunze imipaka ihuza Burundi n'u Rwanda ku mupaka wa Nemba mu karere ka Bugesera nta ruja n'uruza rukihari amerika ubwongereza n'ibindi bihugu bicuditse vyakoze ibitero vyo kwihora ivyakozwe n'abarwanyi b'abahuti bo muri yemen ku bwato mpuzamakungu ido n'ido yano makuru yose duce ku masonga ni mu kanya isase nuko rero nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika nongere ndabahe ikaze muri ano makuru yo kuri uno mugoroba reka tuyahere kuri no nkuru nari nciye ku masonga nkitangura mu kanya leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza hamwe n'ibindi bihugu bicuditse vyakoze ibitero vyo kwihora ku bitero vyari vyakozwe n'abahuti bo muri yemen ku mato mpuzamakungu atwaye ibidandazwa mw'ibahari itukura no mu kigobe ca aden ejo ni mu kankusi ibyo bihugu byakoresheje indege mu kugaba ibyo bitero bigamije kugabanya cyane ububasha bw'uwo mutwe ushyigikiwe na Iran. ubuyobozi bw'ingabo za amerika kuri uyu wa kane bwavuze ko ibitero bitandukanye byakubise ahantu harenga mirongo itandatu hagambiriwe ahantu cumi na hatandatu mu bice bigenzurwa n'abahuti bo muri yemen aha harimo aho uyu mutwe ufite ubuyobozi aho uhunika intwaro n'aho uzikorera ndetse n'ahatererwa ibisasu igisirikare cy'ubwongereza cyasohoye amafoto y'indege zabwo zihaguruka ku kibuga cy'indege cy'ibirwa bya shipure zigiye kurasa ahateganyijwe harimo amazu abikwamo kandi agakoreshwa mu kohereza za drone na za misile ku bwato mu nyanja itukura no mu kigo cya aden aha habariyemo kandi ibitero bibiri biheruka byagabwe nyuma y'uko leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi bihugu cumi na bibiri bihaye abahuti icyo umwe mu bategetsi bo muri amerika yasobanuye nko kuburira bwa nyuma akanama k'umutekano ku isi ka oni kasabye umwanzuro wemejwe kuwa gatatu ko ibitero by'abarwanyi b'abahuti bo muri yemeni mu nyanja itukura bihita bihagarara aka kanama kamaganye irani mu buryo buziguye nk'igihugu giha intwaro nyinshi abahuti uwo mwanzuro wateguwe na amerika n'ubuyapani wemejwe n'amajwi cumi na rimwe kuri zeru uburusiya ubushinwa algeria na mozambique byarifashe ni umwanzuro wamagana mu magambo akarishye ibitero bigabwa n'abahuti ku mato y'ubucuruzi uvuga ko ibitero nk'ibyo bibangamiye ubuhahirane ku isi muri rusange kandi ko bitesha agaciro ubwisanzure mu nzira zo mu mazi
hejuru ni mukankusi urakoze ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu ku isi human rights watch mu cegeranyo ryama risohora uko umwaka uheze uno munsi ryagirije israel ko yakoze ibyaha vyo mu ngwano mu ntambara iribandanya mu ntara ya gaza fidel niyongabo aratubwira ibindi mu gihe intambara zikomeye ziriko ziraba muri Ukraine n'intara ya Gaza ishyirahamwe Human Rights Watch ryavuze ko umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu waranzwe n'ityozwa rikomeye ry'agateka ka muntu uwo mwaka waranzwe no gusinzikara gukomeye kw'abanyagihugu iryo shirahamwe ryaranebaguye amaleta y'ibihugu bitari bike yifatiye mu gahanga bikomeye ihonyangwa ry'agateka ka muntu ryakozwe n'uruhande rumwe gusa ritangaza ko ivyo bigiramira agateka ka muntu ku mpande zose Lama Faki akora mu ishyirahamwe Human Rights Watch Lama Faki agira ati
amaleta amwe amwe yaranebaguye mu buryo bwumvikana ibitero abarwanyi b'umurwi wa Hamas bakoze ku butaka bwa Israel ku itariki y'indwi y'ukwezi kw'icumi mu mwaka uheze yamara ayo maleta ntiyashatse kwiyamiriza amabi igisirikare ca Israel kiriko kirakora mu ntara ya Gaza
ibihugu bicuditse bikomeye na israel birimo leta zunze ubumwe za amerika n'ibihugu bitari bike vyo ku mugabane w'uburaya byarashigikiye uburenganzira bwa israel bwo kwivuna umwansi Anthony Blinken ni umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika. Anthony Blinken agira ati You know that facing an enemy that embeds itself among civilians turazi ko guhangana n'umwansi yihisha mu banyagihugu mu mashure mu bitaro akarasa ari muri ivyo bibanza ari ibintu biba bitoroshe na gato yamara ibitigiri vy'abasivili bahitanwa n'ibitero vya israel mu ntara ya gaza cane cane abana biri hejuru cane particularly on children, is far too high.
ishyirahamwe human rights watch ryaravuze kandi ku banyagihugu basinzikajwe n'intambara muri sudani n'abategetsi b'abasirikare muri myanmar babandanya gukandamiza ubwoko buri ku rushi muri ico gihugu mu karere ka sahel muri afurika ishyirahamwe human rights watch ryatangaje ko imigwi y'intagondwa z'abayisilamu n'inteko zigwanya iyo migwi bakora ivyaha bikabije ku banyagihugu icegeranyo c'ishyirahamwe human rights watch caravuze kandi ku ihohoterwa ry'abapfasoni ku ntwaro y'abatalibani muri afghanistan iryo shyirahamwe ryaragirije kandi ibihugu bitari bike birimwo ubuhindi u rwanda n'ubushinwa ko birondera kugirira nabi abanyagihugu bavyo bari mu mahanga kenshi abanyapolitiki batavuga rumwe na leta canke imiryango yabo iri muri ivyo bihugu Fidel Niyongabo urakoze tukivuga ku vya Israel igisirikare cico gihugu cerekanye no munsi video irimwo ibitero vyayo vy'indege hamwe n'ivyo ku butaka hagati mu ntara ya Gaza no majepfo yayo mu gatondo kuno munsi mu gihe Hamas yavuze ko ibitero vya Israel vyo mwijoro ryaheze vyahitanye abantu baharugwa muri mirongo ejo ni mukankusi minisitiri w'ubuzima muri gaza yavuze ko abantu barenga mirongo itandatu bapfuye harimo abahitamwe n'ibitero by'indege za israeli ikani yunis umujyi wo mu majyepfo ari nawo wa kabiri mu bunini muri iyo ntara mu mugoroba wo kuri uyu wa kane umuryango wita ku mbabare muri palestina croissant rouge wavuze ko abantu icyenda bishwe na bombe za israeli zatewe ku nzu mu mujyi wa rafa mu majyepfo ya gaza igisirikare cya israeli cyanajyanye abanyamakuru kubazengurutsa mu nzira y'umunsi y'ubutaka ikani yunis aho cyavuze ko hari ibimenyetso byerekana ko higeze kuba abagizwe ingwate isirayeli ntiyatanze umwirondoro wa buri wese muri abo cyangwa ngo itange amakuru ajyanye n'uko byabagendekeye gusa yavuze ko ibimenyetso yavumbuye harimo uturemangingo twa adn
igisirikare c'ubushinwa no musi ku wa gatanu catangaje ko kizohana vy'akarorero twigoro utwo ari two twose two gushira imbere ukwikukira kwa taiwan ni umunsi umwe imbere y'uko amatora akomeye haba kuri iryo zinga ubushinwa buvuga ko ryegukira bwo inkuru ya mugenzi wacu fide niyongabo igisirikare cy'ubushinwa cyatangaje ko kiri magabo umwanya uwo wo wose kandi kizofata ingingo zose zikenewe zigenewe guhana vy'akarorero utwigoro utwo ari two twose twa taiwan two kurondera kwikukira umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'ubushinwa zang xiaogang niwe kuri uyu wa gatanu yagirije umugambi uri ku butegetsi muri taiwan kuri kurondera gutuma iryo zinga rija mu ntambara mu kugura ibigwanisho muri leta zunze ubumwe za amerika amakungu ariko arakurikiranira hafi amatora azoba kuri uyu wa gatandatu muri taiwan mu gihe iryo zinga rihanganye n'igihugu c'ubushinwa inguvu zaco zitera zikomera kurushiriza mu myaka ya vuba ubushinwa bwararungitse ubwato bwabwo bw'ingwano n'indege mu micungararo y'izinga rya taiwan izinga rifise abantu imiliyoni mirongo ibiri na zitatu iryo zinga riri ku birometero ijana na mirongo umunani umuntu avuye ku butaka bw'ubushinwa leta y'ubushinwa yaratangaje ko izosubira kwigarurira iryo zinga umunsi uri izina
barakoze bagenzi bacu fideni yongabo na ejo ni mukankusi ku makuru baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu komu mu kanya tuja mu karere tubabwira iby'ubutungane mu gihugu cy'u rwanda imiryango yitwaye isaba indishi mu rubanza rwitwa deni kazungu iratakambira inzego zibishinzwe ko yotegeka uwo mukazungu kwerekana aho yashize imivyimba yabo yishe kugira ngo bashobore kubashingurana iteka inkuru y'umenyesha amakuru eric bagira ubusa ari kigali mu rwanda madamu odeta mukangarambe ni umwe mu baregera indishyi mu rubanza ubushinjacyaha bukurikiranyemo denis kazungu ibyaha birimo iby'ubwicanyi uyu mubyeyi nawe afite umusore kazungu yemera ko yishe arangije atwara ibyangombwa bye akajya abikoresha yiyoberanya nyakwigendera yitwa erike turatsinze mu kiganiro yaduhereye ku rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ruburanisha kazungu byumvikana ko mukangarambe kuva yabura umuhungu we ibyamubayeho si inkovu biracyari ibikomere ari mu batakambira inzego zitandukanye kuregwa yabafasha akagaragaza aho yashyize imirambo y'ababo bakabashyingura indishyi wa- kwa kakazungu ntiwanazibona kuko nta ndishyi wabona zo kugura umuntu ziguze umuntu kazungu yanyiciye umwana aranabyemera ko yamwishe ariko kugeza uyu munsi sindabona n'umubiri we ngo nywushyingure mu by'ukuri inzego ziri bumbone zikananyumva badufashe nibura kazungu atubwira aho yashyize imibiri y'abana bacu nibura tubashyingure nicyo kintu kibabaje umutima wanjye cyane mukangarambe uregera indishyi muri uru rubanza rwa kazungu ahamya ko ari mu ba mbere bakoresheje ibizamini by'uturemangingo fatizo twa adn ariko mu by'ukuri kugeza uyu munsi nakoresheje DNA mu bantu ba mbere badufashe kazungu ajya aza mu rukiko azadufasha no kutubwira aho yashyize imibiri y'abana bacu tubashyingure mu cyubahiro bwana thierry murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib yatangarije ijwi rya amerika ko nyuma yo kubona imibiri bayohereje mu kigo gipima ibimenyetso bya gihanga bagamije kumenya amasano n'ababuze ababo mu butumwa bugufi yatwandikiye yavuze ko babonye abantu barindwi bafitanye amasano na bene bo bahita babashyingura bwana murangira yabwiye ijwi rya amerika ko bagitegereje ko abandi baza gukoresha ibizamini bya dna basanga bafitanye amasano bakazabahabwa bakabashyingura hari undi mugabo wirinze gutangaza imyirondoro ye nawe avuga ko kazungu yamwiciye umusore witwa ive kimenyi wari urangije amashuri ya kaminuza uyu mugabo yemeza ko yabuze umuhungu we mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe yatubwiye ko mu bihe bitandukanye yagiye ahura imbonankubone na kazungu bakanasangira agamije ko yamuha amakuru ku muhungu we kazungu bigera igihe anyemerera yuko twahura duhurira ku giporoso yewe ndanamusengerera mwabana ndamusengerera rwose ngira ngo ampe amakuru y'um- y'umwana wanjye mara kumusengerera arambwira ati rero hari umuntu ngwaje i kanombe ubwo umunsi wo kugira ngo tuzajyane mu rugo nkwereke n'aho ibintu biri wampa nk'icyumweru kimwe umurwayi wanjye akabanza agakira akomeza kunderega akomeza kunderega bigeza n'igihe haza arampa ngo duhure kuri bingaro nkagenda mut- nkamutegereza nkageza saa tatu z'ijoro kambwira ati hangane baguhe icyo kunywa ndaje ndi- ndishura ngategereza nabona bigeze saa yine batangiye gufunga akabari nkataha uyu mugabo akemeza ko umuhungu we yari afatiye runini umuryango twese twese yaduhaga amafaranga yaradutunze afite ibintu mu nzu byuzuyemo nuko umwana aza kuvuga dusubira kuri ribu rero batubaza nanone igihe yaburiye tubabwira yuko yararangije imyaka ibiri yarabuze ubwo babihuza eh, n'ibyo byo gufatwa kwa kazungu badufashe biriya bizamini bya adn ubu turategereje yuko bagira icyo badusubiza kuri uyu wa gatanu nibwo byari byitezwe ko kazungu atangira kuburanishwa mu mizi mu rubanza aregwamo kwica abantu bagera kuri cumi na bane yarangiza akabataba mu cyobo yari yaracukuye mu nzu mu karere ka kicukiro kazungu yumvikanaga mu buryo bw'ikoranabuhanga rya skype ari muri gereza ya nkuru ya nyarugenge iri mu mageragere mu nkengero z'umujyi wa kigali umunyamategeko umwunganira faustin murangwa yabwiye urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ko atabonye umwanya uhagije wo gutegurana urubanza na kazungu asaba ko urubanza rwasubikwa ni umunyamategeko wagenwe n'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko zo mu rwanda yabwiye umucamanza ko urugaga rwabo rwamugennye nyuma yo gusanga deni kazungu atabasha kwiyishyurira ikiguzi cy'umunyamategeko ubushinjacyaha bwasubije umucamanza ko ari uburenganzira bw'uruhande baburana kubona umwanya uhagije wo gutegura urubanza kugira ngo hazatange ubutabera buboneye mu byaha birimo iby'ubwicanyi byabyaye impfu z'abantu cumi na bane kazungu aregwa harimo n'icyaha cyo gusambanya abagore ku gahato yarangiza akabica akabataba mu nzu yabagamo mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu nibwo ijwi rya amerika yatangaje inkuru y'ubwicanyi budasanzwe buregwa denis kazungu kazungu ku rwego rwa mbere yaburanye yemera ibyaha akavuga ko bamwe mu bo yishe biganjemo abakobwa yabanzaga kubasambanya yarangiza akabica akabataba mu cyobo yari yaracukuye mu nzu y'abagamo avuga ko yabazizaga ko bamuteye sida ariko urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rwateye utwatsi ayo makuru rwemeza ko kazungu ari mutaraga urubanza ruzasubukura mu ntangiriro z'ukwezi gutaha eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
Ijwi rya Amerika nyuma y'uko leta y'u Burundi ifunze imipaka ihuza u Rwanda n'ico gihugu ku mupaka wa Nemba mu karere ka Bugesera nta ruja n'uruza rukihari umumenyesha makuru Gloria tujim- yageze kuri uwo mupaka turi kumwe ku murongo wa telefone Gloria amahoro umwuka umeze gute
murakoze cyane umwuka ntabwo mu by'ukuri ari mwiza nyine eh, nk'uko mwaraye mubibonye ko eh, umupaka w'u rwanda eh, uhuza u rwanda na n'igihugu cy'u burundi eh, ifunze nta rujya n'uruza nyine rwari rucyarangwa ku mupaka wa nemba niho twabashije kugera nta banyarwanda babashaga kwambuka bajya hakurya nako nyine n'abarundi nabo batabashaga kwambuka baza mu gihugu cy'u rwanda mu by'ukuri wabonaga abarundi aribo benshi bari mu gihugu cy'u rwanda bashaka kwambuka nubwo nabwo hari abanyarwanda nabo bashaka kujya mu gihugu cy'u burundi bajya kureba ahanini ibicuruzwa byabo kuko abenshi bakora ubucuruzi buciriritse hari ibinyabiziga ariyo miduga cyangwa abantu babuze uko bava mu rwanda bajya mu burundi uko bava mu burundi bajya mu rwanda wabonye gaglo
yego twabibonye rwose hari amakamyo menshi yari apakiye ibicuruzwa abijyana mu bihugu byombi ku mpande nyine zombi amwe yari aparitse hari ayavaga mu burundi yari aparitse muri zone neti niba ndi ko nabivuga mu by'ukuri yabuze uko yambuka nyine hari ahari ba nyirayo bari aho ngaho nabo nyine wenda bategereje ko hari icyo babafasha ariko mu by'ukuri yari ahari nubwo atari menshi cyane ariko yari ahari ubona ko yari apakiye ibicuruzwa abijyana amwe yabijyanaga nyine mu rwanda andi abijyana mu burundi wabonaga ko nayo nyine ubucuruzi bwahagaze bavuga bati ese noneho turacira ayahe turamira ayahe mu by'ukuri ntabwo ntabwo byari byoroshye wabonaga abantu mu by'ukuri babuze ayo bashira n'ayo bamira hari abo mwashoboye kuvugana bakubwiye gute muri make
ego abo twabashije kuvugana ni abasanzwe bakorera ku mupaka wa nemba harimo abatwara abagenzi kuri moto harimo abari basanzwe bajya mu gihugu cy'u Burundi abanyarwanda bajya gushabikirayo abari baragiye gusura inshuti y'abavandimwe abashaka kujyayo nyine bagiye muri gahunda zisanzwe bavuze ko mu by'ukuri iki cyemezo cyabatunguye cya mbere imipaka mu by'ukuri umwaka ushize yarafunguye ariko kandi batangajwe n'uburyo nuko byongeye yongeye gufunga bavuga bati twagiraga ngo mu by'ukuri birarangiye ariko byongeye kugaruka mu buryo butunguranye bagasaba ko wenda habaho ibiganiro hagati y'ibihugu byombi kugira ngo umwuka wongere umere neza leta y'u rwanda inyuma y'itangazo yejo yasohoye ivuga ko ibabajwe n'iyo ngingo y'uburundi yamenyeye ku maradiyo hari ikindi iravuga
yego cyane rwose yavuze ko uyu munsi yavuze ko umuvugizi wungirije wa guverinoma aramikura yavuze ko mu by'ukuri abarundi bari mu gihugu cy'u rwanda nubwo uburundi bwakoze bwafashe icyo cyemezo navuga ngo cyababaje u rwanda ku ruhande rumwe nyine uburundi bwo bwavuze ko ndavuga guverinoma y'u rwanda yatangaje ko mu by'ukuri abarundi bari mu gihugu cy'u rwanda bagomba gutekana rwose bagatuza bagakora imirimo yabo nk'uko abakunzi b'ijwi ry'amerika bari buze kubyumva amakuru yacu ataha bavuze mu by'ukuri ko aremu kurenda yavuze ko abarundi bari mu gihugu cy'u rwanda bagomba gutekana batagomba gutera ubwoba mu by'ukuri n'itangazo ryasohoye na leta y'u burundi yego gloria tuyishimwe urakoze rero turaza kongera amakuru yacu yo mu gatondo twumvisha izo mpande zitandukanye yego murakoze cyane
bakunze b'ijwi ry'amerika guhera kuwa mbere tariki cumi n'eshanu yo ku kwezi kwa mbere hari impinduka zoroheje muzumva mu biganiro byanyu
mu makuru ya saa kumi n'ebyiri ku mugoroba muzajya mwumva ikiganiro iwanyu mu ntara ni ukuvuga kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu ku minsi ya gatandatu n'iyamungu naho amakuru ya saa kumi na zibiri azoza arashimikira kuri zimwe mu nkuru zikomeye tuzoba twabahitiyemwo mu kiganiro muri isanga saa kumi kuwa kabiri no kuwa kane tuzajya tubasubiriramo ikiganiro muri isanga cyatambutse ku munsi ubanza ni ukuvuga ko kuwa kabiri kuwa kane no kuwa gatandatu kwakira telefone zanyu ngo mubaze ibibazo bitagishobotse ku cyumweru ikiganiro agasaro kaburaga kizakomeza uko giteye tubahuza n'abantu twongere twibutse ko ikiganiro muisanga nk'uko mukizi kirimo abatumire n'abatelefona kuri iyo saha nyine kizohora kiba ku wa mbere ku wa gatatu no ku wa gatanu turabararitse murisanga kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika
Latin America. kunyegera hirya ariko madamu niki mwinyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wowe ndabona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye niye kwetu ni bugo ndiye bugo ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa twigende kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
hejuru y'amerika turabandanya rero n'amakuru tubafitiye urubanza afurika y'epfo iregamwo israel rurabandanya kubera mu buholande afurika y'epfo yagiriza israel ibyaha vya jenoside ku banyepalestina mu ntambara iriko irwana na hamas muri gaza ikirego catanzwe ku rukiko mpuzamakungu rw'ubu- rw'ubutungane rwa onu rushinzwe gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu urubanza rwatanguye kuburanishwa ejo ku wa kane ilahe mu buholande mugezi wacu venuste nshimiyimana yavuganye na valentin akayezu akora ubushakashatsi ku bucamanza mpuzamakungu muri kaminuza ya rotterdam mu buholande atanga urasigura urubanza uko rukwiye kwakirwa kubwiwe kugira ngo ivugeho ni- mu buryo eh, nihuse hari utuntu tubiri ngira ngo mpereho akambere ni ukubanza kwibaza kubera iki afurika y'epfo afurika y'epfo ntabwo iri kure ya isiraheli mu abazi amateka yayo mu rugamba rwo kwibohora apartheid bazi ko harimo abayahudi benshi babigizemo uruhare rukomeye kugira ngo ibashe kubigeraho eh, na nelson mandela ubwe yigeze kubivugaho mu bihe bitandukanye ariko Isra- afurika y'epfo ikaba yarakomeje guhagarara eh, kuri po icyo nakwita pozisiyo ku murongo wayo wo kuvuga yuko abanyepalestine nabo bafite uburenganzira bwo kugira igihugu cyabo bigengaho leta yabo bigengaho ibyo bakabihera nabo ku byo banyuzemo muri afurika y'epfo ubwo abirabura bahakanirwaga uburenganzira bwo kubaho nk'abantu buzuye nk'abantu bafite ubwisanzure nk'abandi bose ubwo rero uwo murongo niwo afurika y'epfo yakomeje guhagararaho kugeza uyu munsi icyo uhagazeho ababikurikirana bazi pozisiyo ya afurika y'epfo muri eh, mu muryango wa afurika yunze ubumwe african union aho israel yagiye isaba kuba indorerezi ariko ibihugu nka afurika y'epfo na nigeria bikaba byarakomeje kugaragaza yuko mu gihe israel itemeye uburenganzira bw'abanyepalestine umwanya wo kuba indorerezi muri african union eh, itagomba kuwemererwa yego ariko se ikibazo nk'iki ngiki ariko se ikirego nk'iki gifite ayahe mahirwe yo kugira ngo kigire icyo kigeraho uru rukiko ruri hano irahe eh, urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ni urukiko rw'umuryango w'abibumbye rutaburanisha abantu ruburanisha za leta gusa za leta zemera ububasha bwazo kandi ziri abanyamuryango membre wa nation zine abanyamuryango b'umuryango w'abibumbye nibo baburanyi bashobora kujya muri ruriya rukiko afurika rero y'epfo yajyanye isirayeli muri ruriya rukiko kuko iyirega ibikorwa bya jenoside iri gukorera muri muri mu- muri kiriya gice cya gaza reka nsubire inyuma gato njye muri sharte yashyizeho umuryango w'abibumbye ni- ni nk'icyo twakwita constitution y'umuryango w'abibumbye la charte des nations unies mu ngingo yayo ya mirongo itanu na rimwe harasobanutse neza Harav- iyo ngingo ya mirongo itanu na rimwe yemera uburenganzira bw'ibihugu bwo kwirwanaho icyo bita le droit naturel de légitime défense ni uburenganzira bwo kwirwanaho igihe bivogerewe igihe bi- bitewe igihe umutekano wabyo uhungabanijwe iyo ngingo ya mirongo itanu na rimwe ishyiraho eh, sharite ya nasiyo zini irabyemera cyane ariko ikongera ikavuga iti ntago igihugu gipfa kwirwanaho gutyo gusa kigomba kubibanza kikabimenyesha umuryango w'abibumbye binyuze mu kanama cyangwa se mu nama y'amahoro n'umutekano icyo bita conseil de sécurité inama y'amahoro n'u- n'umutekano w'umuryango w'abibumbye igomba kubimenyesha rero ejo bundi habaye ibitero bya hamasi ababikurikiranye barabyumvise ibihugu inshuti za israeli za leta zitandukanye zahise zihaguruka zikavuga ziti uburenganzira bwa israeli bwo kwirwanaho bugomba kubahirizwa biriya twise droit de legitime defense uburenganzira bwa israeli ariko kugeza n'uyu munsi ntago umuryango w'abibumbye wari wabyinjiramo wa, wa cyangwa se wabisabwa kubyinjiramo byaragaragaye uburusiya bwateye ukraine buregerwa muri urwo rukiko n'ubu ngubu rwarezwemo isirayeli kugeza ubu n'ubwo urukiko rwafashe ingingo isaba uburusiya guhagarika gukomeza gutera ukraine na n'ubu ngubu uburusiya ntabwo bwahagaze nubwo rwose tutazi icyo uru rukiko ruzemeza ibyemezo by'uru rukiko ubundi bimaze iki niba bifatwa ntibyubahirizwe loni nta polise ifite yo gushyira mu bikorwa ibyemezo byayo ni ukuvuga ko ibyemezo byayo byubahirizwa biturutse ku bushake bwa za leta ariko bifite ingaruka zikomeye uburusiya bwajyanywe muri uru rukiko byatumye hari ibihugu byinshi byinjiramo mu gukundana kiriya gikorwa cy'uburusiya nubwo wenda isi isa nk'iyacitsemo kabiri ubu ngubu ariko ni igikorwa cyabaye cyamaganywe n'ibihugu bitandukanye n'imiryango mpuzamahanga binagera n'aho urukiko mpuzamahanga noneho mpanabyaha ICC rubyinjiramo rutanga za manda ni uko bari bamaze kumenya kamere yo kwica amategeko mpuzamahanga n'uburenganzira bw'igihugu mu kwigenera uko kigomba kubaho mu gihe rero israel yaba itsinzwe yaba ari intsinzi ikomeye cyane muri politiki mpuzamahanga ya, ya palestine no kubyisaba yuko igomba kuba igihugu cyigenga valentin akayezu ukora ubushakashatsi ku bucamanza mpuzamahanga ukaba utuye irahe mu buholandi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika urakoze cyane venise
tubandanirize iya bijan muri cote d'ivoire guhera ejo kuwa gatandatu hazotangura imikino y'irushanwa ry'igikombe cya afurika cy'ibihugu ku nshuro ya mirongo itatu na kane umukino utangura iri rushanwa uzohuza cote d'ivoire yakiriye iyo mikino hamwe na guine bisawo ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha amakuru y'imikino annette mugabo ari iya bijan annette mwiriwe hama umwuka wifashe gute aho ya bijan
mwiriwe neza nk'uko navuga ko twifashe neza abantu bose biteguye irushanwa cyane ko nk'uko wari ubivuze hasigaye amasaha banyurwa ku ntoki kugira ngo umukino utangire ariko kandi n'irushanwa muri rusange nk'uko wari ubigarutseho abanyakote d'ivoire ni ku nshuro ya mbere mu mateka y'iki gihugu bagiye kwakira igikombe cya afurika navuga ko biteguye neza cyane kugeza aka kanya jezi mu maduka amwe n'amwe hano akomeye mu mujyi wa abidjan zarashize ngo ndavuga imyambaro y'amakipe agiye atandukanye ushobora kuba wageraho ngo ube wabona imyambaro y'amakipe navuga ko abantu mu by'ukuri bitabiriye iki gikombe ari benshi nubwo kandi dutegereje kuzareba ku munsi w'ejo mu gihe nanone na kafu nayo ubwayo itangaza ko amatike yamaze kugurwa ku bwinshi cyane cyane ku mukino w'ejo cyane ko bazaba bakigana no muri stade ya abasade watara n'ubundi izakira umukino wa nyuma ijyamo abantu ibihumbi mirongo itandatu ari nayo stade nini cyangwa iruta izindi muri stade eshanu zizakira imikino anete nk'umumenyeshamakuru akurikiranirana hagufi ibya siporo mu mboni zawe n'abatandukanye muri ko muravugana amayikipe yo guhanga amaso ni nk'ayahe
navuga senegal senegal ifite igikombe cy'afurika giheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mu gihugu cya kameruni ariko kandi ntidushobora kwirengagiza ikipe y'igihugu ya nigeria ifite abakinnyi bagiye bakunenga urakoze cyane kuba umukinnyi wa mbere urakoze cyane anete tuzobigaruka ko ejo akanya katubanye gato mwari kumwe na diane nahazo bakoze muhinga bw'ivyuma